Ili ni Ijwi ry'Amerika ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc turaramukije nshuti muduteze amatwi uyu munsi kuwa mbere itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyongabo igisagara ca ngozi mu burundi kizohimbaza imyaka ijana kizoba kirangije gishinzwe mu mwaka uza kubera ibikorwa by'urudandazwa rwari rwatangujwe n'abarabu mu gihe cy'abadagi abo nabo bakaba bari batanguriye muri karitsiye yitwa majengo yiswe izina n'abarabu rivuye mu rivuga ry'igiswahili kujenga uyu ni musitanteri wa komine ngozi isonga mbere rajabu umushingamateka agaton rwasa ariyamiriza ibiherutse gushikirizwa n'uburongo igipolisi mu ntara ya muyinga ko afise imigambi yo kugirira nabi abanywanyi b'umugambwe senel yamara reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu aroyisi bigirimana atubwira amakuru adufitiye muri aka kanya aroyisi urakoze fideli tuyahereye muri sri lanka abategetsi mu gihugu cya sri lanka bavuga ko abantu barenga amajana abiri bishwe abandi barenga amajana ane barakomereka inyuma y'ibisasu bitandukanye byaturikijwe ejo ku munsi w'imana wa pasika mu masengero hamwe n'amahoteli abategetsi bavuga ko abantu cumi na batatu bamaze gufatwa bakekwa kuba baragize uruhara muri ibyo bitero bavuga kandi ko abanyamahanga bashika mirongo itatu bari mu bafuye n'abakomeretse harimo abanyamerika abongereza abashinwa hamwe n'abanyaportigare ibisasu bitatu nibyo byaturikijwe ejo ku munsi w'imana mu masengero atatu n'amahoteli ibindi bibiri byaciye bituritswa inyuma y'ibyo bitandatu bya mbere kimwe idehiwala ikindi idematagoda ni hafi y'umurwa mukuru wa sri lanka ntawuriyitirira ibyo bitero gushiku intumwa za sudani zitezwe mu rugendo aha muri leta z'ubumwe za amerika mu biganiro bigamije gukura sudani ku rutonde rwa amerika rw'ibihugu bitanga imfashanyo mu bikorwa by'iterabwoba umusirikare aramutswa ubutegetsi muri sudani general abdel fatah al buhurani mu kiganiro cya mbere cyaciye kuri televiziyo y'igihugu kuva agifata ubutegetsi yashikirije ko izo ntumwa zishobora kujya muri amerika muri iyi ndwi canke mu ndwiza muri ibyo biganiro biganiro leta z'ubumwe za amerika zashize sudani ku rutonde rw'abafasha iterabwoba mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu aho yagiriza leta y'uwahoze arongoye ico gihugu omar al bashire kuba yafasha iterabwoba kuva bashire rero akurwa ku butegetsi abategetsi ba amerika barashimye umutegetsi mushasha wa gisirikare inyuma yaho arekuriye imbohe za politike ku munsi wa kane naho abategetsi b'ubushikiranganji bwa amerika bujeje imigenderanire n'andi makungu batangaje ko bashobora kurungika nabo intumwa ikarutu mu gutera intege ubwo butegetsi kugira bushobore kwinjira mu ntwaro ya demokarasi abakeka kuba intagondwa z'abayisilamu barishe abasirikare cumi n'umwe mu gitero ku munsi w'imana ejo hagati mu gihugu cya mali nk'uko byashyikirijwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi ubwo bushikiranganji buvuga ko ikirindiro cya gisirikare cy'ahitwa guiro cyatewe mu masaha ya saa kumi n'imwe z'agatondo kandi ko hari abatari bake bakomeretse hamwe n'ibindi byononekaye abasirikare ba mari hamwe n'abanyamahanga bama batewe n'abarwanyi b'intagondwa z'abayisilamu abo barwanyi kandi bakaba barisha abasirikare mirongo ibiri n'umwe ba mari mu kwezi guheze mu gitero ku yindi kambi ya gisirikare y'ahitwa diura hagati muri ico gihugu ca mali nayo ibitero vy'indege bitari bike hamwe n'ibisasu byaratewe ku murwa mukuru wa Libya ariwo Tripoli ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana mu mirwano imaze indwi zibiri hagati y'abasirikare ba leta y'icyo gihugu hamwe n'umuhari w'abarwanya leta bari mu buseruko mu manuko bw'umurwa mukuru Tripoli naho abasirikare ba leta niho bashoboye guhagarika abasirikare bahurikiye mu muhari LNA ba generale Khalifa Haftar ishyirahamwe mpuzamakungu ryasabye ko haba guhagarika imirwano muri libiya ariko uburusiya na leta zimwe za amerika barazibiye integuro y'itegeko y'akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano kasaba guhagarika intambara muri icyo gihugu mu rwandiko rwashyikirijwe ku munsi wa gatandatu ibiro bya perezida white house aha muri amerika byashikirije ko perezida wa amerika donald trump yaganiriye kuri telefoni na generale haftar mu ntango z'indwi iheze aho yashyigikiye uwo mujenerale agomba gufata ubutegetsi ku ruhara iyo barimwo bwo kurwanya iterabwoba no gukingira amahinguriro y'ibitoro muri icyo gihugu umushikiranganji wa mbere wa pakistani nawe imurane kane yaratanguye urugendo rwa mbere mu gihugu kibanyi ca irani mu biganiro bitumbereye gukomeza imigenderanire kurwanya iterabwoba no gukomeza umutekano ku mbibe ivyo bihugu bisangiye nk'uko vyashyikirijwe n'ikinyamakuru ca leta kane yari yitezwe kuja ku murwa mukuru teherani kuganira na perezida hassan ruhani hamwe n'abandi bategetsi bakuru urwo rugendo rubaye inyuma y'umunsi umwe igihugu ca pakistani gisavye irani kugira ico ikoze ku mirwi y'iterabwoba ikekwa kuba yarishe abasirikare cumi na bane ba pakistani mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu shane mehmude kureshi yashikirije ku munsi wa gatandatu kw'abantu cumi na batanu bitwaje ibirwanisho kandi bambaye impuzu za gisirikare bateye bisi mu mpanuko bushira uburengero bw'intara ya barushistani ku munsi wa kane hafa abasirikare cumi na bane b'igihugu ca pakistani
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington disi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini igihugu cy'ubufaransa kiraburira abanyagihugu bacu kutagirira ingendo mu bice bimwe bimwe by'u rwanda ahandi ubufaransa burabagira inama zo kudakoresha amabarabara amwe n'amwe mu rwanda kubera ko umutekano waho utizewe ni inkuru ya mugenzi wacu geoffrey mutagoma ku rubuga rwa minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'ubufaransa ahari igice cyagenewe kugira inama abashaka kugirira ingendo mu bihugu binyuranye haragaragaraho ahantu hatatu ho mu rwanda ubufaransa bugira inama abaturage babwo kutajya muri iki gihe ahambere ni muri parike y'ibirunga ahandi ni mu bice by'umupaka w'u rwanda na uganda aho bavuga ko kubera umwuka mubi uri hagati y'ibyo bihugu byombi abaturage b'ubufaransa bakwiriye kwirinda inzira ica ku butaka mu gihe bibaye ngombwa ko bakora urwo rugendo ahandi ni ukutagendagenda mu ishyamba rya nyungwe cyangwa ngo uryambukiranye unyuze ku muhanda nyabagendwa nimero gatandatu uva cyangwa ujya muri nyamagabe uru rubuga rwerekana ko ibyo rubishingira ku bimaze igihe bibera mu ishyamba rya nyungwe no mu nkengero zaryo muri iri tangazo rigufi ryasohotse ku ya cumi na karindwi ku kwezi nta bisobanuro birambuye ubufaransa butanga bituma bugize izo nama ku baturage babwo keretse gusa interuro ngufi zitanga ubutumwa bugenwe hashize iminsi itari myinshi abaturage baturiye ishyamba rya nyungwe babwiye ijwi rya amerika ko babonye abantu bataramenyekana babarirwa hagati ya mirongo inani n'ijana bitwaje intwaro binjira muri iryo shyamba nyuma gato umuvugizi w'inyeshyamba za fln zirwanya ubutegetsi bwo mu rwanda major calixte sankara yabwiye ijwi rya amerika ko aburiye abaturage kw'ako gace ari akarere k'imirwano ubutegetsi bw'u rwanda bwo bwizeza abaturage barwo ko nta kibazo na kimwe rufite ku mutekano haba imbere mu gihugu cyangwa ku mbibe zacyo hashize iminsi abayobozi bakuru bo mu nzego z'ingabo n'ubutegetsi bw'igihugu bizeza abaturage ko umutekano wabo urinzwe neza kandi ko uwagerageza gutera u rwanda yahahurira n'akaga
mu burundi umushingamateka agaton rwasa ariyamiriza ibiherutse gushikirizwa n'urongoye igipolisi mu ntara ya muyinga ko afise imigambi kugirira nabi abanywanyi b'umugambwe senel yabishikirije ku munsi wa gatandatu mu ikoraniro kaminuza ryabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ry'umugambwe senel inkuru y'umumenyeshamakuru wacu eroje wirikaneza iryo koraniro kaminuza ry'umugambwe senere ku rwego rw'igihugu ryari rifise intumbero yo gushinga komite nkuru y'umugambwe nk'uko hagaton rwasa yabishikirije mu ijambo ryiwe inama kaminuza yabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ni intango yo gushinga inzego gushika mu ntara mu makomine no ku mitumba nk'uko vyashikirijwe n'iyo ndongozi y'umugambwe senere ku rwego rw'igihugu ni mu gihe mu minsi iheze hari hagize igihe hibonekeza abanywanyi b'umugambwe senere bahagarikwa mu gihugu hagati abo bakaba bagirizwa gukora inama zitemewe n'amategeko umukuru w'umugambwe senere yabigarutseko abafashwe si muri bujumbura honyene ni mu mihingo myinshi nabivuze dinovuga ngo umutumba kanaka canke ikomine kanaka canke provinsi kanaka ico mvuga ni kimwe intwaro nitwarire bose uburenganzira bwo gutandukana mu migambwe bwo gutandukana mu vyiyumviro byemerwa n'amategeko uburundi bugendera ko uhereye ku ibwirizwa shingiro kuri ubwo rero ntihakagire umuntu aburabuzwa ngo ni uko wari umuseneri hari abo numvise bamwe mu ntwaro bakubita urutoke ngo uwo bazosangana ngo akaresi ka seneri ngo bazohigura none ko umugambwe ubeshwaho n'abanyamugambwe bashaka none abaseneri baterera umugambwe witwa ngo iki atari umugambwe wabo umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu yari yamenyesheje mu minsi iheze ko indongozi z'uwo mugambwe zokwimenyekanisha ku bategetsi bo mu ntara taxis niyongabo yari yabwiye itangazamakuru ko ari wo muti wonyene wo guhagarika icuka kibi ku banywanyi b'umugambwe senel iyo hari umugambwe mushasha wemerewe itegeko riratomora yuko uwo mugambwe iyo ushaka kuja gukorera mu ntara kanaka ugenda ugashikira buramatari akawuha urupapuro rwemeza ko awuzi gukorera mu ntara ico ni ca mbere kigira kabiri ni uko itegeko ritomora neza yuko umugambwe wose utegerezwa eh, kuba eh, ufise uwuserukira aho ushaka gukorera nimba ari mu ntara nimba ari mu ikomine hanyuma kandi iryo tegeko nyene rikavuga ko kizira kuja gukorera inama muri komine canke mu ntara udafisemwo uguserukira dusabe rero umugambwe kumbure mushasha SNL kumbure baba biyobagiza tumwe tumwe mu mategeko canke batarayasoma neza basome neza amategeko agenga umugambwe hanyuma baheze bayakurikize babone gukora mu mahoro no mutekano kandi bategure guhiganwa mu matora ya bibiri na mirongo ibiri batekanye n'aho bakorera abenegihugu batekanye umushingamateka agatongo rwasa avuga ko ivyo bigiye gukorwa vuba mu ntumbero yo guhagarika agatotezo abanywanyi biwe bari bagize iminsi bakorerwa indongozi nkuru z'umugambwe zashyizweho izo ndongozi amwe mu mabanga zijejwe hariho gushyiraho inzego zindi kugira ngo noneho abagomba gukorana n'intwaro ku rwego rw'intara ku rwego rwa komine bashobore kuboneka hisunzwe amategeko y'umugambi icyo hinduka rero ni inyifato yogirwa na bamwe n'abandi ntihagire umuntu yo kwitwaza ngo inzego ngo ntizizwi cyangwa ngo inzego ntazihari icyo ni ikintu rero gihambaye ariko nyamukuru ni uko kandi abarundi n'abarundi kazi cyane cyane abari mu ntwaro bumva yuko umugambwe seneri atari umugambwe wo guteza umudugararo mu gihugu iyo ndongozi y'umugambwe senere iriyamiriza ibiherutse gushikirizwa na komiseri w'igipolisi mu ntara ya muyinga uwo yari yashikirije ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa gatatu guheze mu nama y'umutekano ko yiteguriye kugirira nabi abayoboke ba gaton rwasa uwasanzwe ari n'icegera c'umukuru w'inama nshingamateka y'uburundi afise uko yita ivyashikirijwe na komiseri jerome ntibibogora ndabatume ijwi ryanyu rishika kure dushikirire uriya mukomiseri hariya muyinga ibintu yavuze birateye isoni n'agatukisha nabisokore kuko ujya mwambara igihugu cyamuhaye si ukugira ngo abuhekure bijya bikoresho igihugu cyamuhaye si ukugira ngo asinzikariza ubuzima umuntu n'umwe igihugu cyamuhaye akazi kiya kibanza hariho n'undi yogishobora kandi yokorera neza abanyagihugu muragende mu muhanure imvugo nk'ijya si imvugo y'umuntu agejwe amabanga y'igihugu umukomiseri rero uwo ari we wese uwo muntu ajejwe amabanga haba mu ntwaro haba mu butungane yaba bamwe bajejwe igendereza uwo ari we wese niyumve yuko abaseneri inyankamugayo n'abarundi banyotewe uburundi bwa bose uburundi burangwa n'iteka n'itekane si abarundi bo mu binywabi si abarundi bo mu rufuri abagenda rero kuja kudodobereza abandi babima amatwi hagize ikibabakiye biture indongozi iyoba ari ingorane itorega umuti twese turi hamwe ku banywanyi bacu icyo tubasaba ni ubwitonzi nk'uko twagiye tubivuga mu vy'umugambwe seneri uvuga wifuza gushika ko muri kazoza ni ugusubira kunga ubucuti n'amakungu muri kino gihe imigenderanire yayo itifashe neza hagati yayo n'uburundi iyo nama kaminuza y'umugambwe senel yari yitabwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu burundi na cane cane ivya buraya muri kino gihe bitarabana neza na leta y'uburundi mu burundi kandi igisagara ca ngozi kizohimbaza imyaka ijana kizoba kirangije gishinzwe mu mwaka uza ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu pierre claver niyo nkuru
igisagara ca ngozi cavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ico gisagara kizoba kirumanije imyaka ijana umwaka wa yubile wuguruwe icese kuri uyu wa gatandatu ku civugo kigira kiti igisagara ca ngozi urumuri rwamaho songa mbere rajabu umusanire wa komine ngozi avuga ko ivuka ry'ico gisagara n'izina mbere cahawe gushika uno munsi rikomoka kuri kahise songa mbere aragaruka kuri ako kahise kubera ibikorwa by'urudwandazwa rwari rwatangujwe n'abarabu mu gihe cy'abadagi abo nabo bakaba bari batanguriye muri karitsiye yitwa majengo yiswe izina n'abarabu rivuye mu rivuga ry'igiswahili kujenga kuko bari batanguye kugwiza inyubakwa muri iyo karitsiye ubu yitwa shikiro kuko ariho hashikiye abanyagisagara ba mbere iki gisagara rero ku muzo w'ababirigi ngo barashatse kucimurira mu mivo aho bita mu karombwe kuko hari ikiyaya ariko ngo ntibyabore kuko hari imibu, imibu myinshi baca bagaruka hejuru ku mutumba ariho kandi bita ku kangozi kuko hadandarizwa insato z'ibikoko arizo bita mu giswahili ngozi ari naho havuye izina ngozi Albert Nduwimana burumatari w'intara ya Ngozi amenyesha ko igisagara ca Ngozi kiriko kirazamura ibisagara bito bito impande zaco kubw'uwo mutware iterambere ry'ivyo bisagara bishamikiye ku gisagara gikuru ca Ngozi ntigiyadukiza ikindi terambere ry'ibisagara bito bito bishimikiye ko ni ukurahura ubwenge no kurarira badakurangura abamvuga rero n'abagwizatunga bo mu ntara ya ngozi ahantu yuko kuri iyi saha abanyengozi baja kurahura ubwenge hanze cyangwa bakaza kurangura hanze cyane cyane mu gihugu cy'ubushinwa muri dubayi n'i kampara aha tukaba tubona ko barenga ijana na mirongo itanu abategetsi bakuru bakuru b'inzego z'igihugu batari bake bari bitabye urwo rubanza rubanziriza urubanza nyezina ruzoba mu ntango z'umwaka uza nk'intumwa ya leta pascal nyabenda arongoye inama nshingamateka y'u Burundi ati byo tuma intara ya ngozi ikezwa ni byinshi byaranguwe muri ntara ntawo bidondagura ngo abimare nacyo gituma twaje kubatera intege no kubakeza murazi yuko iyi komine ya ngozi yabaye mu makomine atanu ya mbere mu gihugu cyose yashoboye kuronka amanota menshi cyane mu bijyanye n'intwari ibereye iterambere rusangi no kunywanisha bene gihugu mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'ikomine ibyo byose biza byiyongera ku bituma tubakeza twivuye inyuma mu ikomera amashyi menshi cyane umwaka usozera ikinjana c'igisagara ca ngozi kimaze uzobuhuriranye nuko burundi buzoba buri mu gihe c'amatora umukuru w'inama nshingamateka asaba abanyengozi kwitegurana ubwitonzi uyu mwaka usozera ikinjana igisagara ca ngozi kimaze kibayeho uhuriranye n'igihe abarundi twese turiko turitegurira amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ni igihe gisaba ubwitonzi ntangere ndetse n'ubukerebutsi kugira ngo umwansi w'amahoro ntazaronke ahamenera baduteze umutekano muke wotuma aya matora atagenda neza gushika uno munsi igisagara ca ngozi gifatwa nk'ica gatatu mu bunini mu burundi kiza inyuma ya bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi na gitega giheruka kuba umugwa mukuru wa politike kiba igisagara ca kabiri co hagati mu gihugu gihimbaje yubire y'imyaka ijana inyuma y'igisagara ca gitega cakoze urubanza nk'urwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikigo gishinzwe iterambere ry'u rwanda rdb gifite imigambi yo kongereza umwimbu w'ibijyanye n'ingenzi inshuro zibiri mu bitarenze umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu claude ganza munyamagana ikigo gishinzwe iterambere mu rwanda rdb cyabitangaje ubwo cyerekaga abashoramari amahirwe ari mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda ni kamwe mu turere twunganira umujyi wa kigali rdb yerekana ko muri aka karere ka rubavu hari amahirwe menshi mu bijyanye n'ubukerarugendo ubuhinzi n'ubworozi hamwe n'ubwubatsi bw'amazu aciriritse umuyobozi w'ishami rishinzwe guteza imbere ishoramari muri rdb winifred ngangure aragaruka ku buryo bwo korohereza abashoramari igihugu cyateganyije twabigaragaje yuko uretse n'ubutaka akarere gafite bwiteguye guha abashoramari hari n'ibiteganyirizwa n'itegeko ryorohereza abashoramari bijyanye no korohera cyangwa se kugabanyirizwa ku musoro ku nyungu nabyo twabigaragaje twagaragaje nanone izindi fasilite cyangwa se incentive ihabwa abazana amamashini cyangwa se raw materials kugira ngo baze batunganye umusaruro wabo hano mu gihugu ko bakurwaho umusoro ku bikoresho byinjira mu gihugu ibyo ni zimwe muri fasilite zikorwa cyangwa se zifasha korohereza abashoramari bacu mu gihugu cyacu abakora mu kigo gishinzwe gushishikariza abategura inama mpuzamahanga kuzikorera mu rwanda bagaragaza ko bahura n'imbogamizi zirimo kuba nta byumba bigari hanze ya kigali byakwakira inama zikomeye ariko hakiyongeraho n'ibiciro biri hejuru ku biribwa ugereranyije n'ibindi bihugu baba bahatana nakubwiye ko dupiganwa niba agereranyije na kenya agasanga ranci bazayimuhera amadolari icumi yashyika hano mu rwanda agasanga bazayimuhera amadolari cumi n'atanu agatangira kugereranya ati abadelegeti banjye bazaza mu nama ngomba kubajyana ahantu batazahenda icyo ni ikibazo bigaragaza yuko tugomba gufiringa iyo gap tugashora mu buhinzi n'ubworozi kugira ngo ibyo dukura hanze duhaze isoko ryo mu gihugu uba ugiye i kigali ukajya nko muri convention center usanga bakubwira bati ntabwo twakugabanyiriza igiciro kuko inyama inkoko amagi imbuto turabikura hanze bigashyika hano bihenze ugereranyije n'ahandi byaturutse ikigo gishinzwe iterambere ry'igihugu kivuga ko mirongo irindwi ku ijana by'abanyarwanda babarirwa mu buhinzi n'ubworozi ariko babukora bagamije kubona ibibatunga gusa kandi kisi cyo cyerekezo cy'igihugu ntabwo ari ka kazi uzavuga uti mu myaka icumi niko kazaba kakimutunze ni ka kazi ko kuvuga ngo ndahinze nshyize ku isahani mbonye ibyo ngaburiye abantu twifuriza abantu bacu akazi kazabatunga gatunga n'ababo imyaka n'imyaka isa rdb ivuga ko nta nganda zihagije zongerera agaciro umusaruro uturuka ku buhinzi n'ubworozi zihari kandi iki kigo gifite umugambi wo gushishikariza abikorera gushora imari muri uru rwego ku buryo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu umusaruro w'amata n'ibiyakomokaho uziyongera ku kigero cya mirongo itandatu ku ijana umusaruro w'inyama z'ingurube ukaziyongeraho kandi n'ibice bitatu ku ijana inkoko zikazaba zongerewe agaciro ho kabiri n'ibice birindwi ku ijana naho amagi yakongererwa agaciro ku kigero cya kabiri n'ibice bine ku ijana rdb ivuga kandi ko umusaruro ukomoka ku mafu uziyongera agaciro ku kigero cya kane ku ijana mu gihe kuhira bizagera kuri mirongo itanu ku ijana bivuye kuri makumyabiri na gatanu ku ijana biriho ubu abashoramari bagaragaza impungenge z'uko amazi akiri make mu karere ka rubavu cyakora semutabaro joseph uhagarariye ikigo gishinzwe amazi mu karere ka rubavu avuga ko hari imishinga ibiri irimo gushyirwa mu bikorwa ku buryo iki kibazo kizakemuka bitari kera umwe waratangiye wo kwagura uruganda rw'amazi ruduha amazi hano mu karere cyane cyane hano mu mujyi wa rubavu umushinga waratangiye urukubakwa mu murenge wa rugerero watangiye ufite amezi cumi n'umunani aho mvugira aha harangiye amezi ane imirimo itangiye bivuze ngo dusigaranye amezi atarenga cumi n'ane uruganda rukaba ruvuye kuri ibihumbi umunani bya metero kibe tukagera ku bihumbi makumyabiri na bitatu ku munsi umushinga wa kabiri dufite bagiye kuza kwagura imiyoboro y'amazi ndetse no gusana iyashaje tuzasana no kwagura ibirometero ijana na cumi hano mu mujyi ndetse n'ibindi mirongo inani mu nkengero z'umujyi wa rubavu iyi mishinga yombi nirangira byitezwe ko hazaba hamaze kuboneka amazi yahaza inganda amahoteli n'ibindi bikorwa bikenera amazi menshi mu karere ka rubavu ishingiye ku kuba u rwanda rushyirwa mu bihugu mirongo itatu bya mbere biri mu nzira y'amajyambere byoroshye ishoramari n'ubucuruzi rdb yiteze ko mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane ubukerarugendo buzaba bwinjiza miliyoni magana inani z'amadolari buvuye kuri miliyoni magana n'ubu yinjira ku mwaka rdb igaragaza ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ubukungu bw'u rwanda buzamuka w'icumi ku ijana buri mwaka biturutse ahanini ku mabuye y'agaciro kimwe n'ubuhinzi n'ubworozi inerekana ko abakerarugendo bavuye ku bihumbi cumi n'icyenda na mirongo inani na batanu mu bihumbi bibiri na cumi na kane bakagera ku bihumbi mirongo itatu n'umunani magana arindwi mirongo ine na batanu mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ivuga kandi ko umukandara wa kivu uteganyijweho imishinga itanu izatsura ubukerarugendo harimo amahoteli yita ku bidukikije n'ibindi claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'ahandi ijwi ry'amerika
abakunzi b'umupira w'amaguru dutega amatwi mugenzi wacu jean claude munyandinda ari kigali mu rwanda tubwire ku rugamba rwo guhiganirwa igikombe cy'umupira w'amaguru mu rwanda
mu mupira w'amaguru urugamba rwo guhatanira igikombe cya shampiyona y'umwaka rurakomeje ejo bundi kuwa gatandatu kuri stade national amahoro i remera habereye umukino wahuje amakipe abiri y'ibishyitsi mu rwanda ariyo rayon sport na aprfc uyu mukino wari uwo ku munsi wa makumyabiri na gatatu wa shampiyona imbere y'abantu batagira ingano bari buzuye kuri stade amakipe yombi yagaragaje umukino wo gucungacungana yirinda gufungura ikibuga bamwe mu bawukurikiye bavuga ko wari uwo ku rwego ruciriritse gusa ku mpande zombi abakinnyi bagendaga banyuzamo bakerekana ubuhanga bisanganiwe muri aprfc dominiko savio nshuti muhajiri hakizimana na mborenga fitina bagaragaje akantu k'isumbwe mu kibuga ariko gutanga umusaruro bikomeza kuba ingorabahizi ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport Eric Iradukunda Fabrice Kakure Gilbert Mugisha na Michael Sarpong bari mu bitanze batizigamye uyu nguyu Sarpong rutahizamu ukomoka muri Ghana ni nawe wahesheje Rayon Sport amanota atatu y'umunsi nyuma yo gutsinda igitego cya penalty ku munota wa nyuma w'umukino nyuma y'iyo nsinzi y'igitego kimwe ku busa hatangiye ibyishimo by'umunsi mukuru ku ruhande rw'abafana ba Rayon Sport bahise bigabiza imihanda yo hirya no hino muri Kigali ari nako bagenda baririmba intama ya Pasika muri APRFC ho kara agahinda gusa gusa cyane ko bari bamenyereye gutsinda mukeba wabo mu mikino yakabirijwe Eric Rutanga umukinnyi wazamukiye muri APRFC ariko muri iki gihe akaba akinira Rayon Sport avuga ko habayeho kwitanga batizigamye kugira ngo amanota atatu aboneke aya manota atatu aradushimishije cyane mace ntabwo yari yoroshye yari mace ikomeye cyane ariko twakomeje kurwana kuko twebwe twari dukeneye intsinzi twakomeje turarwana paka no ku munota wa nyuma kuko kunganya n'ubundi byasaga nk'aho tubuze amahirwe twe nitwe twari dukeneye intsinzi cyane uyu myugariro ku ruhande rw'ibumoso arashimangira ko ikipe ya Rayon Sport igifite ijambo ku gikombe cya shampiyona ndabizi abafana bari baradukuyeho amaboko abenshi bari barihebye ariko amanota atatu birashoboka birashoboka cyane ko twayakuramo ijana ku ijana kuko ntarabura mace zirindwi ndakeka urumva adiveriseri aturusha atatu ashobora gutakaza atakaje rero twamuprofita nta kuko birasaba ko natwe mace ziri imbere tutagomba gutakaza kuko urebye mace zikomeye dusa nkaho twazirangije adiveriseri wacu nawe aperi asigaranye mace zikomeye ndakeka rero nakwizeza abafana ko igikombe tukiriho kabisa nta kabuza nyuma y'umunsi wa makumyabiri na gatatu gatatu w'imikino APRFC nubwo yatsinzwe na Mukeba iracyari ku mwanya wa mbere n'amanota mirongo itanu nane Rayon Sport ikurikiraho ku mwanya wa kabiri n'amanota mirongo itanu na rimwe amakipe arindwi APRFC isigaje guhura nayo mbere y'uko shampiyona irangira ni Bugesera FC Kiyovu Sport AS Kigali Gicumbi FC AS Muhanga Espoir FC na Police FC Rayon Sport yo igomba gukina na AS Muhanga Espoir FC Police FC Amagaju FC Musanze FC Kirehe FC na Marine FC yari claude munyandinda i kigali
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hari niyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.